murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo mu karere tuyahere kuhareba repubulika ya demokarasi ya kongo aho ishyirahamwe ry'abanyamurenge baba mu mahanga rifatanije n'imiryango mpuzamahanga irwanya jenoside n'ivangura hirya no hino ku isi bamaze gusohora itangazo bahuriyeho basaba inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye kongera ibice ingabo z'uwo muryango zikoreramo muri repubulika ya demokarasi ya kongo iryo tangazo riramagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa bo mu bwoko bw'abanyamurenge ritanga urugero ku musirikare wa leta wo muri ubwo bwoko uherutse kwicwa atewe amabuye agatwikwa nyuma abamwishe bakamurya ku murongo wa telefone madamu adele kibasumba kuri muryango mahoro uhuza abanyamurenge muri amerika atangiye asobanura impamvu nyamukuru yatumye iriya miryango yandika iri tangazo mahoro n'iriya miryango yindi yasinye ruriya rwandiko twamaganye urupfu rwa major joseph nkamizobe wishwe urupfu rubi cyane aho batemaguye umubiri wiwe ngo barangize barawutwika turagwamaganye kuko ubwicanyi n'ubwicanyi bumaze iminsi bubangamiye abanyamurenge hafi imyaka itanu irenga aho noneho babisha abasivile ariko aho bigeze batangiye no kwica abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu ngabo za leta urumva ko ubwicanyi bw'abanyamurenge bugeze ku yindi ntera icya kabiri icyaduteye kwandika ruriya rwandiko ni uko tuzi ko monosiko irimo guhindura kongera manda yabo muri congo tukaba dusaba imiryango yose ifite uruhare mu guhindura iriya manda ya monosiko kugira ngo bongereho andi ma provisions asaba yuko akwiye gucungera umutekano w'abantu b'abaminorite nk'abanyamurenge bamerewe nabi muri congo ikindi ni no kongera ingabo zabo ahantu henshi higanje abanyamurenge kugira ngo babe babacungera umutekano abanyamurenge bamaze gusenyegwa ahantu hose aho batuye hafi ibice mirongo inani birenga ku ijana hose havuye abanyamurenge basigaye bari ahantu hamwe nko mu minembwe bake mu bibogobogo bake cyane iriya za gahororo no mu bijombo aha aho hantu hose hari higanje abanyamurenge batuye bisanzuye ariko kuri ubu bose bari ahantu bita mu ma idp camps cyangwa internally displaced camp aho badafite protection iyo ari yo yose rero niyo mpamvu turimo gusaba ko manda nshasha ya monosiko ikwiye gushyirwamo provision zipoteje abanyamurenge kandi bikaba biri no muri manda ya monosiko kuko sinzi igisigaye kuko abanyamurenge bageze ahantu bagiye gushyira kubera ubwicanyi barimo gukorerwa rwa jenoside muri congo muri ibyo murimo musaba n'ubundi bimwe muri byo bisanzwe biri mu nshingano z'izo ngabo z'umuryango w'abibumbye ziri hariya muri congo ndetse hari n'aho byavuzwe ko hari abanyamurenge bahungiye aho ingabo za monusco zikorera ariko ntizashobora kubaha umutekano niba koko byarabaye byaba bimaze iki kongera ingabo za monusco muri congo ku bijyanye no kurengera abanyamurenge urakoze ijambo rya mbere ikibazo dufite abanyamurenge ni ukubera yuko imiryango ya oni cyangwa se n'abapatenere bayo bita buriya bwicanyi ko ari ubwicanyi hagati y'amoko mbese abanyamurenge nabo bafite uruhare cyo kimwe n'andi moko kandi twebwe siko tubibona twebwe tubona yuko ibirimo gukorwa ni jenoside hariho ibihugu hariho amoko yose yihujije ndetse na leta ya kongo ifatikanyije n'ayo moko kugira ngo irimbure abanyamurenge rero kuvuga ngo monesiko iyo cyane cyane ntishoka itabara kubera ko ibona ko abanyamurenge nabo bagwana n'andi moko kandi siko bimeze turashaka yuko babona ko batahura ko ibirimo kuba ku banyamurenge ni jenoside barabangamiwe kurusha andi moko yego boba barimo kwigwanaho ariko mu by'ukuri ni abasivile ntabwo bashobora kurwana n'amoko n'ibihugu byose byivangiye hariya muri kariya karere ndetse na leta yacu nayo ikaba ifite mu kuboko rero monisiko itegereza kumva ko abanyamurenge babangamiwe niyo mpamvu itazitabara ko yumva ko bameze cyo kimwe n'andi moko tubanye hariya muri sidikivu kuko urwango rumaze kugera kure kandi biragoye gutangira kugabanya urwango mu bantu bamaze rumaze kurenga rumaze kurenga hariho n'abantu babikora bamwe ni aba banyepolitiki hariya muri sikibu mu rwego rw'igihugu ni abantu bazwi kuki batabafata ngo babafunge cyangwa se babasankishene kuko barimo barimo gutuma abantu bapfa kandi bakicwa nabi muri ibyo ngibyo uvuga byo gufatira abantu ibihano mwasabye amerika n'umuryango w'ubumwe w'ibihugu by'uburayi gufatira ibihano abafite uruhare mu bikorwa nk'ibyo ngibyo nk'uko wari umaze kubivuga mwaba murimo musabira leta ya kongo ibihano turasaba yuko abantu bari muri guverinoma ya kongo barimo gukora guverinoma barimo gukora buno bwicanyi bakwiye guhanwa kandi barahari benshi major joseph kaminzobe yari ari kumwe n'umukuru wiwe umukuriye mu buryo bwa gisirikare yari ari kumwe n'abandi bane babaherekeje nabo ba gisirikare bamukuramwo abandi baragenda imodoka ntabwo yigezwe iterwa n'amabuye yagiye amahoro bashika iyo bagiye ariko wabasigaramwo baramwica hari hariho abashinzwe inzego za leta muri kariya karere bose bari aho ngaho ntacyo bakoze kugira ngo baramire umusirikare ukorera igihugu kugeza n'ubu ngubu inzego za provinsi za sud kivu ntacyo ziravuga ku bwicanyi bwuriya mu majoro hagati aho ngaho mu mezi ashize n'imyaka ishize hakomeje kuvuga ama hate speeches ava ku bantu benshi bakora muri leta cyangwa se bavuga ari kijana hariya muri sud kivu ndavuga nka bitakwira wari wahoze ari minisitire hariho Martin Fayulu warimo wiyamamaza ngo ayobore igihugu hariho abasirikare bamwe bakuriye inzego zikuru za FRDC hariya muri muri Sud Kivu General Muhima na Mondos abo bose turasabira hano kandi si hariya mu minembwe honyine babikoze si muri Sud Kivu honyine babikoze babikoze n'ahandi henshi bagiye baba so nk'abo bantu kuba leta ya kongo ikibafite mu nzego za gisirikare urabona yuko hari akagambane no ku nzego zo hejuru z'igihugu bakwiye gushyiraho presiyo igihugu cya kongo kugira ngo kirengere abanyamurenge cyo kimwe n'abandi bakongomani bose perezida ntacyo yigeze avuga ntacyo yigeze abivugaho ndetse na guverinoma yiwe ntacyo yabivuzeho niyo mpamvu tukubwira yuko aho bigeze abanyamurenge barimo gukorerwa jenoside aracyari umubyeyi aracyafite kugira icyo yokora kuko n'ubundi aracyari ku butegetsi rero niyo mpamvu rimwe na rimwe tuba twarenze inzego z'igihugu tugatabariza imiryango mpuzamahanga kugira ngo igire icyo yokora igire icyo ahari yonarengera kuko iriyo irakora cyo kimwe n'ingabo z'igihugu za frdc monesco igize icyo ikora ahari hari icyo tworengera kuri ubu ngubu abantu bamerewe nabi cyane madamu adele kibasumba reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane jeffrey mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ni umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo kuri uyu munsi aho muherereye hose amahoro y'imana abane namwe ni mwese mudukurikiye muri kano kanya kuri radiyo ijwi rya amerika ivugira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurwa n'umuryango ejo eko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro muri sitidiyo mugiye kubana nanjye doris mugisha mfatanyije na mugenzi wanjye christine uyisabye ngo uhaye ikaze mu kiganiro cya none urakoze kuba ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi twizere ko umeze neza yego umeze neza cyane nizera ko nawe udukurikiye aho uherereye hose umeze neza bakunzi bacu tugiye kuganira ku ihohoterwa rishingiye ku mitungo rikunze kugaragara mu muryango nyarwanda hari uwakwibaza ati se ihohoterwa ni iki ihohoterwa ni ijambo rikoreshwa mu gihe umuntu akoreshwa ibyo adashaka ku ngufu cyangwa ku gahato ihohoterwa usanga rigiye ritandukanye aho twavuga ihohoterwa rishingiye ku gitsina ihohoterwa rishingiye ku mitekerereze ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku bifatika cyangwa imitungo nibyo koko mu muryango nyarwanda hakomeje kugaragara ihohoterwa rishingiye ku mitungo ahanini riterwa n'amakimbirane aba mu muryango hagati mu kiganiro cya none rero muraza kumva ubuhamya bw'umwana w'umukobwa waje kubura ababyeyi be bituma ajya kubana na nyirasenge mu buhamya bwe agaragaza ko imitungo yari y'ababyeyi be mu gihe amaze gukura ariko ntiyahabwa imitungo ye cyangwa se ntiyagira uburenganzira ku mitungo yasigiwe n'ababyeyi be christine urumva ko ikiganiro cy'uyu munsi abantu badakwiye kugicika cyane rwose nta kujya kure muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo by'abaturage kugira ngo twumve icyo batekereza ku ihohoterwa rishingiye ku mitungo
ikaze nanone mu kiganiro ejo ikiganiro gitegurwa n'umuryango w'urubyiruko ejo yose eko ingingo y'uyu munsi turi kuganira ku ihohoterwa rishingiye ku mitungo usanga rikorerwa abana bataruzuza imyaka y'ubukure aho usanga iyo abuze ababyeyi abagiye kumurera batamuha wa mutungo wasizwe n'ababyeyi be mu gihe amaze kuba mukuru reka twumve ubuhamya bw'umwe mu bakobwa witwa clarisse uwase wagizweho ingaruka turagaruka mu kanya kwinikwa se clarissa dutuye rubindo mu mudugudu warwaye tukimara kubura ababyeyi twagiye muri famiye njye nabaga kwa shangazi ariko nabayeho nabi cyane narakubitwaga narahohoterwaga cyane hari n'igihe byageraga nkaba nakambara imyenda y'ishuri idafuze atari uko habuze isabune ahubwo ari ukubera ko batanyishimiye noneho nyine kwiga nigaga nabi nkataha nkakora imirimo ivunanye nkafura nkakora imirimo myinshi nkabura umwanya wo kuruhuka kararisi ufite imyaka ingahe cumi n'umunani twagira ngo tubwire none se ababyeyi bawe bamaze gupfa n'ibihe bibazo wagiranye na shangazi wawe n'ibihe bibazo mwagiranye n'umuryango papa akimara gupfa nyine shangazi yakurikiranye amafaranga yakurikiranye urubanza rwa papa noneho haza amafaranga y'impozamarira papa yarishwe n'iki yarishwe n'impanuka haza amafaranga miliyoni icyenda n'igice ntabwo tuzi irengero ryayo ubwo twarakomeje tujya mu buyobozi ubuyobozi buradufasha bamaze kudufasha bahamagara shangazi bamubaza ukuntu byagenze we yemera ko azadufasha akatwubakira inzu yamara kutwubakira inzu no muri iyo minsi tutari twabona aho kuba bakaba badukodeshereza rero nyine twaragiye turibana njye na musaza wanjye tubaho nabi kuko twari ducumbitse hakabaho nk'aho tuburaye tukabwirirwa shangazi nyine akirirwa aransereza ansebya mu bandi bana ngo ndicuruza ngo ndindaya ariko ibyo ntabwo byigeze bibaho gusa nyine yaranserezaga tukabura ibyo turya akavuga ko ari ibyo twitwaza ngo ndicuruza kugira ngo tubone ibyo turya kandi mu kagari yari yemeye ko azajya duhahira muri ibi byose rero nta na kimwe yigeze gukora we nyine hari amafaranga yazaga akavuga ngo araturera akaba yayakoresha ntitugire n'amafaranga na make tubonaho ntatugurira imyenda cyangwa inkweto n'ibindi bikoresho amafaranga yabaga avuye hari amasambu yo muri famiye nyine y'abanyamuryango baragurishaga uruhare rwa papa nta kintu baduhagaho ntabwo baduhaga yavugaga ko aturera kandi agomba kuyakoresha ese ni izihe ngaruka noneho byabagezeho oke twari abahanga mu ishuri kubera nyine ibibazo dusubira inyuma cyane noneho akayirirwa anadusebya urumva ko yaradusebyaga ngo turindaya mu bandi bana nyine tukumva dufite ipfunwe kubera n'ukuntu batubeshyera tugahora turira tubabaye tutishimye nta muntu twakisanzuraho ese haba hari inzego zabafashije muri iki kibazo cyanyu ubuyobozi bwaradufashije ubu buranadukodeshereza bari no kudushakira ibikoresho by'ishuri noneho ni izihe nama wagira ababyeyi bagifite iyo myumvire y'uko bagomba gukandamiza abana cyangwa se guhohotera abana bashinzwe kurera mu gihe bafitanye isano kandi abo bana barabuze ababyeyi inama nabaha ni uko barekera aho ngaho kuko ntabwo ari byiza urabona umwana umwana mutoya ukamufata ukamukoresha imirimo ivunanye byakagombye kumutunga ntabwo ari ngombwa inama rero nabaha babireka ahubwo bagafasha abo bana kugira ngo abo bana bashobora gukura bakaba babitura ineza yabagiriye
reka tubanze twihanganishe clarisse wahuye n'ikibazo cyo kudahabwa imitungo y'iwabo mu gihe ababyeyi be bitabye imana atarageza ku myaka y'ubukure nubwo aba bana basigaye bibana kugeza ubu ngubu kaneza claudine ubabereye nyirasenge wavuga uburyo yabafasha akabarira ndetse akanavuga ko bishoboka ko hari uwabagiye mu matwi akabashuka igihe bamaraga kubona amafaranga ya se y'impanuka ngo abana nabazanye bibiri na cumi na kane mu kwezi kwa cumi n'abiri nibwo papa yaramaze gupfa ubwo rero nyine nibwo nabazanye ndabarera ariko mu kubarera kwanjye nta kibazo cyari kirimo ko barabisenge nabyo banjye ubundi nta wundi muntu wari kubarera kuko twari twarasigaye bafite abana batatu nyakugenda yarapfa kugira ngo mbere ko abana tubabona umuryango ndabarera abo bana ni inde nande nta bineza keze wese karabizi
noneho nyakwigendera yari yazize yari yazize ubupfu nyine impanuka y'imodoka iyo abana nabazanye ari batoya mbasubiza no mu ishuri kuko baryaga narabazanye mbashyira mu mwaka wa gatanu barakomeza no mu wa gatandatu nyine ubwo rero narabareze gusa ntacyo nitayeho kuba ari abanjye ibyahindutse rero byahindutse nyuma ariko ubundi nta kibazo cyari kirimo kuko n'ubundi n'abana banjye nabo kandi baracyari abana banjye na n'ubu uracyabakunda cyane rwose ko sinakanga amaraso yanjye ubona ikintu cyatumye bahinduka cyangwa se badashaka ko mukomeza kubana byaratewe n'iki ikibazo mbona cyateye byatewe n'amafaranga rwose nta kindi amafaranga y'impanuka bigaragara ko abo bana bashobora kuba barashutswe bakajya mu matwi ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
kuba ababyeyi bakwitaba imana hakagira uwo mu muryango wabo ufata inshingano zo kurera abo bana batarageza ku myaka y'ubukure hari abatanze ibitekerezo bitandukanye ko mu gihe bakuze bakagombye guhabwa imitungo y'ababyeyi babo basize kuko ari uburenganzira bwabo hari n'abandi bavuga ko ntacyo bagakwiye kwishyuza kuko nabo baba barakureze mbese baragutakajeho byinshi kumve bamwe mu baturage bo mu karere ka gasabo mu murenge wa kabuga mu mujyi wa kigali icyo babivugaho mu gihe akuze ugomba kubimuha kugira ngo nawe ashake imibereho n'ukuntu yubaka urugo rwe byaba na ngombwa ukamwubakira ukamushingira mbese ukamuremera ntabwo ya mitungo yose wayaka ko baba bararwaye fondasiyo y'uko uzamuka nyine bakureze ni ukuvuga ngo kimwe cya kabiri cyaba icyawe baba wazamukiraho ikindi kikaba icyabo bakureze ntabwo byose rero babitwara cyangwa nawe byikubire kuko ari baba baragukuye igihe umwana umufashe nkamurera ni ukuvuga ngo aka akagira igihe cyo kuvuga ati mu ngewe ndashaka imitungo yanjye iyo mitungo nayimuha nawe akiteza imbere kuko n'ubundi nanjye ntabwo tuba tuzahorana nanjye hari igihe kitazajya nanjye nkaba nitabye imana nawe ya mitungo ikamugoboka n'abana be yaba yarabyaye ni mu gihe yandeze nanjye ntabwo ryegeza ndera ndi ikimuga umurimo naro umufashije wari uhari mu rugo ntabwo nanone umutungo papa yansigiye na mama ntabwo ari itegeko kuzawumuhaho nawumuha ku bw'ineza nawumuha ku bw'ubushake mva ntayimwaka kubera ko nyine keka cyo ko ari myinshi cyane n'abandi ishuri akandera ubwo rero ntabwo ntabwo nayimwishyuza agiye cumi n'itandatu ntabwo nayimuha kuko umwana ugeze muri iyo myaka ashaka kugira abakimwira akagira abakeneye kujya mu bakobwa akeneye ibiki byose ashobora kuba yabigurisha n'ubundi ikibazo kikazaza kigukururukaho ubwo rero ntabwo wayimuha ahubwo wamwigisha niba ari umwana wumva akumva ashobora no kuba ari n'uwo nguwo udafite umutungo ukamurera byaba na ngombwa ukanawumuha ahubwo nawe uwufite
barakoze aba baturage bo mu karere ka gasabo ku bitekerezo bitandukanye batanze ese wowe udukurikiye birakwiye ko abana barezwe n'abandi bantu bo mu muryango mu gihe ababyeyi babo bitabye imana ko basubizwa imitungo yabo mu gihe bamaze kuba bakuru cyangwa se uwabareze nawe aba yarayikoresheje mu kubitaho
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe bakunzi bacu rero tugeze muri wa mwanya tuba twarabahariye ngo mutugezeho ubutumwa bwanyu reka duhe ikaze mugenzi wacu christelle atugezeho ubutumwa mumaze kutugezaho murakoze cyane kumpa ikaze rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye nanjye ndabasuhuje ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho none ivuga ku ihohoterwa rishingiye ku mitungo rikorerwa abana b'imfubyi kaduhere ku butumwa bwa shyaka steven uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa kabeza aho yagize ati ni uburenganzira bw'abo bana kuba bahabwa imitungo yasizwe n'ababyeyi babo mu gihe bakuze kandi birakwiye ko byajya binyura mu mucyo n'abareze abo bana bakabigiramo uruhare ntibinangire naho ni Niyokwizerwa Jean nawe uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe yagize ati mu gihe itegeko ryemerera abana kuzungura ibyo basigiwe n'ababyeyi babo iyo bitabye Imana kuba bakwishyuza mu gihe bamaze kuzuza imyaka y'ubukure ni uburenganzira bwabo nawe Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati njye nakuze ndi imfubyi ariko mfite abavandimwe aribo bakuru banjye bituma tutarererwa mu miryango dufitanye isano ariko nabanye n'abana babayeho gutyo ugasanga imiryango igiye kubarira yangije imitungo basigiwe n'ababyeyi babo ati urugero hari umushinga nabayemo w'abana b'imfubyi ku babyeyi babiri hari umwana wari ufite imyaka cumi n'itatu twawubanagamo ariko kubera ababareraga babangirizaga imitungo yahisemo ko we n'abo bavukana kujya kwirira aho kugira ngo bakorerwe ihohoterwa rishingiye ku mitungo ibi ni byo bitekerezo mumaze kudusangiza ariko namwe mukomeje kudukurikira mukomeze mubyohereze ndakomeza kubyakira
amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi gusa umusaruro wayo ni umugayo kuri nyirayo kandi karenga umunwa kakaroshye hamagara icyizere watakarijwe biragoye kukigarura umanika agati wicaye wajya kukamanura ukurira ingazi ibanga ibanga igihamya kimeza kuri umwizera iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ku ngingo tukiri kuganiraho uyu munsi ni uburenganzira ku mutungo ku bana babuze ababyeyi babo bakiri batoya bakarerwa n'abandi bo mu muryango mu gihe rero bikomeje kugaragara ko hari bamwe mu bana bahohoterwa n'ababarera kuko bafitanye isano rimwe na rimwe bakabagurishiriza imitungo umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda krado yavuze ko kugurisha iyo mitungo y'abana biba bitemewe kandi uwabikora yaba anyuranyije n'amategeko kandi ubikoze akaba abifungirwa aha kandi akomeza atubwira n'icyo babafasha mu gihe hari abahuye n'iki kibazo ni mu kiganiro kirambuye yagiranye na mugenzi wacu davide hitimana murakoze nitwa evariste mu rwanda shyaka ndi umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri karado nkaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu evariste ikaze mu kiganiro ejo hari bamwe mu babyeyi bafata inshingano zo kurera abana bafitanye isano mu gihe ababyeyi babo bitabye imana ariko ugasanga hamwe ababyeyi badafata ba bana neza harimo nko kuba babagurishiriza imitungo ntibabishyurire amashuri bakabakorera ihohoterwa bagakubitwa mu ngo ese iyo abo babyeyi bafitanye isano bakoresheje imitungo yabo nabi bigenda gute mu buryo bw'amategeko mbere na mbere ni uko kugurisha imitungo byo ntibyemewe ntibyemewe kuko buriya abo babyeyi baba bafashe abo bana batari ababo ntabwo baba ntabwo bafitanye isano muzi icyo bita isano muzi ni isano iri hagati y'umubyeyi n'umwana yibyariye rero nubwo baba ari bene wabo nta hantu nta sano muzi baba bafitanye ku buryo yatuma ba babyeyi bamurera bagira ububasha kuri ya mitungo icyo bakora ni ikintu kimwe ni ukubacungira ya mitungo y'abana batarageza ku gihe cy'ubukure noneho abana bamara gukura bakayibasubiza ariko nta burenganzira na buke bafite bwo kugurisha n'ikintu icyo ari cyo cyose ababikora biba binyuranyije n'amategeko kandi birahanirwa ubwo rero kereka iyo abantu bafite uburenganzira bwo ku mitungo niyo b'abana basizwe na nyakwigendera yasize umupfakazi hasigaye umugore umwe cyangwa hasigaye umugabo bitewe n'uwapfuye usigaye uba afite uburenganzira kuba yagurisha kuri ya mitungo igihe ariko abana batarageza ku myaka y'ubukure iyo bagera ku myaka y'ubukure rero nta cyemezo na kimwe yafata ko cyo kugurisha imitungo atabanje kuganiriza aba bana kandi nawe ntabwo ayigurisha yose nayo yemera kugurisha ko bitarenze nibura kimwe cya gatatu kuko haba hariho n'imitungo y'aba bana rero ababikora ngo ni uko ngo bafitanye barera aba bana ngo bafitanye isano ntabwo byemewe n'amategeko atoro baba banyuranyije n'amategeko ndetse n'igihano gifungirwa ese nka karado haba hari kesi mujya mwakira ku bijyanye no kuri iyi ngingo ngira ngo twigeze kwakira nka kese nka ebyiri ariko ntabwo bo bari barayigurisha ahubwo bashakaga kuyigurisha biba ngombwa ko tuvugana n'inzego z'ibanze tubabwira ko ibyo bintu bitemewe ndetse tunaganiriza ya miryango kugira ngo hatabaho gutandukira bakagongwa n'itegeko kandi mu by'ukuri ari ibintu bitemewe mbere na mbere umwana wahuye n'iki kibazo ni ukumufasha kujya mu nzego z'ubuyobozi ahera hasi mu nzego z'ubuyobozi byananirana bikajya mu nkiko ubwo iyo byabaye ngombwa yuko bijya mu nkiko tubaha abanyamategeko bo kubafasha ariko icyo tubafasha mbere na mbere ni ukubagira inama no kubereka inzira bikwiye kuba binyuramo no kubahuza n'inzego z'ibanze kugira ngo bagaruze ya mitungo uwaba yarayigurisha uwo ari wese ya mitungo iragaruza uko byagenda kose inama twatanga mbere na mbere ni ukumenya yuko gusigarana umwana bitavuze kumufata nabi nubwo yaba atari uwawe gusigarana umwana ntabwo bivuze kumugurishiriza imitungo uretse ko utanabyemerewe gusigana umwana no kumufata nko neza nk'umwana wawe kuko n'ubundi iyo iyo bigenze gutyo buriya leta ifite n'inshingano zo kwambura ba ba babyeyi bamufite inshingano za kibyeyi kuko iriya na- ni, ni simple adoption cyangwa icyo bitaga guardianship iyo bigenze gutyo rero leta binyuze muri cya kigo cy'igihugu cy'imikurire no kurengera umwana bafite uburenganzira bwo kwambura ba bana ya miryango ibarera bakabashakira undi marayika murinzi Eh, ubwo rero numva yuko inama natanga ni uko ababyeyi baba basigaranye abana muri ubwo buryo bagomba kwirinda kugira imitungo yabo bakoraho bagomba kwicunga neza neza kugeza igihe abana bazakurira bakagira ubu- ububasha busesuye kuri ya mitungo umwana uyu munsi uri kumva iki kiganiro kandi yarahuye n'iki kibazo eh, n'iki kintu wumva yakora kugira ngo abone ubutabera mbere na mbere umwana wahuye n'iki kibazo agomba kwegera ubuyobozi agatanga akaba yatanga ikirego akegera inzego z'ibanze cyangwa abandi bayobozi bamwegereye noneho agatanga ikirego ya mitungo ye ikagaruzwa mwe mukuri iki kiganiro ndumva muhise musobanukirwa n'icyo amategeko abivugaho si byo se doris niko bimeze cyane ndetse nawe urubyiruko uri kutwumva muri kano kanya ukaba warahuye n'iki kibazo cyo kudahabwa umutungo wari uw'ababyeyi bawe wumvise aho wajya kubariza kugira ngo ugire uburenganzira ku mutungo
tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa muba mwaradusangije ku nsanganyamatsiko tuba twaraganiriyeho mu kiganiro cy'ubushize aha tugiye kwibanda ku ngingo yagarukaga ku mirimo yo mu rugo idahabwa agaciro aho twibazaga tuti se mubona hakorwa iki kugira ngo habeho impinduka mu myumvire ku mirimo ikorwa n'abagore mu rugo ariko kuko itagira umushahara ntihabwe agaciro n'abagabo babo mbibutsa ko mu kiganiro twabagejejeho ibitekerezo by'abaturage bo mu mujyi wa kigali badusangiza icyo batekereza kuri iyi mirimo ikorwa n'abagore mu muryango ariko kuko itagira umushahara ntihabwe agaciro n'abagabo babo twanabagejejeho ubuhamya bw'umwe mu muryango wo mu karere ka kirehe wabashije kubona icyuho mu kudaha agaciro imirimo yo mu rugo ku rundi ruhande twanabagejejeho ubujyanama bwatanzwe n'impuguke ku cyakorwa kugira ngo imirimo yo mu rugo ihabwe agaciro ubutumwa mwadusangije ni ubu bukurikira kabira emmanuel uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa gahanga yagize ati imirimo yo mu rugo ikorwa n'abo twashakanye irakomeye cyane buri mugabo akwiye guha agaciro umugore we kuko bayikora bayikunze nka ba mutima w'urugo nawe nyandwi emmanuel uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa ndera yagize ati imirimo yo mu rugo iravuna cyane umugabo aramutse afashe umunsi akirirwana n'umudamu mu rugo nibwo yabona uburyo imirimo yo mu rugo ikwiye guhabwa agaciro naho niyirora emmanuel uherereye mu karere ka nyanza yagize ati impamvu imirimo yo mu rugo ikorwa n'abagore ikwiye guhabwa agaciro iteza imbere imibereho y'umuryango icyakorwa ni ugutanga amahugurwa ndetse no gukora ubukangurambaga mu muryango abagabo bakarushaho gusobanukirwa agaciro k'imirimo yo mu rugo tugana ku musozo dusaba imana marie devote uherereye mu murenge wa murambi mu karere ka kicukiro yagize ati hakwiye gukorwa ubukangurambaga mu kwigisha abagabo bw'agaciro imirimo ikorwa n'abagore mu rugo ubutumwa bwa none mbuhiniye aha tuzasubira ubutaha
urakoze cyane christelle ku butumwa uba wakusanyije ndetse tunashimiye abakunzi bacu umwanya baba bafashe ngo basangize abandi ibitekerezo byabo
bakunzi bacu rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twaganiraga ku ihohoterwa rishingiye ku mitungo muri iki kiganiro twumvise ubuhamya bw'umwe mu bakorewe ihohoterwa hakavutswa uburenganzira ku mitungo y'iwabo aho yadusangije ibyo yakorewe n'icyo ubuyobozi bwamufashije twanumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage ndetse twaje no kumva icyo itegeko ribivugaho reka dusoze tubasaba kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iki kibazo ese wowe udukurikiye birakwiye ko abana barezwe n'abandi bantu bo mu muryango mu gihe ababyeyi babo bitabye imana ko basubizwa imitungo yabo cyangwa se uwabareze nawe aba yarayikoresheje mu kubitaho
tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi reka nshimire nige na roji wari uhagarariye kino kiganiro ndetse na mizero crispe wari uri ku buhanga bw'ibyuma reka tubonereho umwanya tunashimire itsinda rigari ryadufashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro njye wakibagezagaho ni doris mugisha ndetse na mugenzi wanjye christine wisaba amahoro y'imana akomeze kuba namwe ikiganiro nakagaruka
It's audio on the beat. Iyi ni gakombo n'ingiza kabandi gusa uko biri ntimeze nk'abandi oba bebi bebi bebi nshimira umutima wanjye ndimo ndabira nacyo bitwaye ngabira mu ruganda ngaho ndamira aka gasitafu karanyica mpereza uyu muti niwo nemera bibaye ngombwa hano nanakambika inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangire ijambo tubagezaho buri cyumweru reka mbashimire mwese gukurikira ibiganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma jidene cyubahiro niwe wamfashije kwegeranya aya majwi twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza injira va kuwa pampe sinyafonda buba kwame